Kun raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hordoftoota keenya kabajamoo akkam jirtan alhamdulillahi rabbil aalamiin gargaarsa rabbii guddaatiin har'aas torbaan booda walitti dachaanii jirra الحمد لله نرى فارون هونغن قبل سهاجيسو قلن خيت يا رب جتشا سجنتاتني جل قبنا قاف توكو نما وهيتو أمانا جبدو تك نما دكان غرغروتي خنتي بيتا xiqqoo bobbulee gaafa amaanaa isaa fudhachuuf dhaqu abbaan dukkaanaa dhorkate hayyee Abbaan amaanaa dallanee ka'ee khaliifaa Abbaasiyyaa kan yeroo san jirutti himate. Khaliifaan itti yaadee mala tokko kanneef. Deemii guyyaa sadi hulaa isaa dura kursii kaayadhuu taa'i. Guyyaa sadeessa irratti anaa fi saahibban kiyyaatu dhufee sirratti salaammata jedheen.
hayyee Abbaan amaanaa tole jedhee dhaqee hulaa abbaa dukkaanaa dura kursii kaayatee usee taa'e. Achuma oolee galgala gala. Hanga guyyaa sadii akkasuma godhe. Guyyaa sadeessa irratti khaliifaan akkuma baallama galeefitti saahibban isaatii waliin dhufee salaamtaa jedheen.
dubbiin itti dhufte dukkaana keessaa utaalee fiiguu oolaa maal cahaa mi'afi abbaan amaanaa khaliifaa fi saahibban isaa bakkuma taa'utti simate khaliifaan jidduu tana singarreessatti badde je'ee gaafate abbaan amaanaa abshir dhihotti isin bira nin dhufa je'ee deebiseef khaliifaan tole sin eega je'eenii biraa kute abbaan dukkaanaa muddame mooji abbaan dukkaanaa khaliifaan kutuu wayita hubate cehaa dhufee mataa hoqqachaa abbaa amaanaatiin hangamna biraa qabda ture isa meenatti himi je'een itti hime hoggusuma baasee kanneef haganumaa faqanamaa dhorkataa dura Abbaan amaanaa haqni isaa deebinaaniif hayyummaa khaliifaa dinqisiifatee keetti dhaqe. Amaanaan tiyyanaaf deebite jee gammachiise. Khaliifaan koflee abbaan dukkaanaa waan amaanaa namaa ganeef ammoo akka adabamu taasise.
kijibuun baallama diiguun nama ganuun mallattoo munaafiqummaati yaa rabbi warra haqa namaa eeggatu nu taasisi mi'a hagana eega jennee kalatti himaan gama sagantaa keenyaatti yoo ceenee'u Tole, arri guyyaa Muharram 23 bara 1441 akka lakkoofsa hijiraatti.
Septembar 22 bara 2019 akka lakkoofsa milaadiyaatti.
Akka lakkoofsa biyya teenyaatti ammoo fulbaana 10 takka bara 2012 hoggaa ta'u guyyaan guyyaa alhadaa sagantaan ammoo soora qalbiiti.
يا الله يا الله يا الله يا الله Suura qalbii. Qophiin suura qalbii torbanitti guyyaa tokko isiniif dhiyaata. Suura qalbii.
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله Akkuma yeroo taane sagantaa teenya odeeffannoodhaan eegalla.
Odeeffannoo booda qophii siiraa itti aansina.
Siiraa booda dhaddacha jaalalaa faana buusna.
Tafakkuurii fi tana quba qabdus harkaa qabna.
Xumura irratti diraamaa fi dhaamsa torbaaniitiin sagantaa teenya goolabna. Amma gama odeeffannootti tarkaanfanna.
Asalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu babaarokaa'i kabjamtoota hordoftoota miidiyaa Nuural Hudaa gabaasa odeeffannoo Seeptembar 22 bara 2019 isaanii dhiyeessaa namni isaanii dhiyeessu illee Abbaas Minal Islaam. Odeeffannoon teentaa qaraa mataa alimni guddaan biikennaa Sheek Ahmad Yuunis garganda'aa kiraa godaananii jetti. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Sheek Ahmad Yuunis dhukkubsatanii kan wal aanamaa turan yoo ta'u jimaata galgal garganda'aa kiraatti godaanuun isaanii beekameera. Odeeffannoo tan Usmaan Abdurraxiif maatii isaanii dubbisuun waan qindeeffat qaba.
Sheekni keenya kabajamaa fi jaalatamaan Sheek Ahmad Yoonis Amrii ta'e. Sheek Ahmad Yoonis godina Harargee Bahaa naannawaa magaalaa Dirree Dhawaa Balawa Hoortuu bakka Ciirraa Jaamtutti dhalate. Ijoollummaan barnoota amantii Islaamaa hordofaa kan turee fi nama dandeettii sammuutti waa qabachuu qabu faxina ture. Sheek Ahmad Yoonis sheek kan gurguddaa akka Sheek Bakiree Saphaloo, Sheek Hasan Lagahaamaa, Dr. Amaan Aljaamii fa'arraa kan barate ta'uu saahibban isaa himan. Kana malees dargaggummaan qabsootti makamee jaarraa abbaa gadaa fa'a waliin qabsaawaa ture. Dhiibbaa sirni gaafasii gaggeessuunis Sheek Ahmad Yoonis biyyaa bahee Jabuutitti baqate. Achirraa Suudii gahuun barnoota isaa karatti dhaabaa ture Madiinaa Rasuulaatti sallallahu alaihi wasallam itti fufe. Yuunivarsiitii Islaamiyyaa Jaamicatul Islaamiyyaatti bara kudhanii oliif barate. Barnoota isaa akka xumureenis daawaaf biyyatti deebi'ee magaalaa Dirree Dhawaa qubate. Halkanii fi guyyaa osoo hin laafin dukkana wallaalummaa uummatarraa qaqqabsiisuuf tattaaffii guddaa taasise. haala siyaasaa daddaqamuufis nama if booda hin jenne ta'uu himan. Manneen barnootaa bakka adda addaatti akka jaaramaniif isheen sababa ta'ee jira. Keessattuu barnoota tawxiidaa irratti xiyyeeffatee aqiidaa sirrii uummataan gahaa ture. Sheekh Ahmad Yoonis maatiinsaa magaalaa dirree dhawaa jiraatanis hanga fayyaan hin qabeenitti biyya Jabuutii dhaquun deddeebi'aa waggaa kudha tokko oliif barsiisaa ture. Jaallan hedduun biraa wareegamaniis khayri irratti hanga dangaddaatti ture jira. Duuti caalimaa du'a caalamaati. Sheeni nama abdii jabduu qabu kaayyoo colleerra ture osoo baruu fi barsiisuu osoo ummataaf dhaabbatuu hanga tokko eega dhukkubsataa tureen booda umrii torbaatamootatti halgadda jechuunis sebteembar 20 bara 2019 addunyaarraa godaane. Sirni awwaalcha isaa bakkuma qubsumaa filatee ture magaalaa Dirree Dhawaatti raawwate. Awwaalcha irratti sheekkan gurguddaan akka Sheekh Ahmad Watar, Sheekh Adam Tuulaa, Sheekh Muusaa Su'aalaa, Sheekh Muhammad Asaboot, Sheekh Ahmad Siddiiq, Sheekh Hasan Lagahaamaa, Sheekh Jamaal Abdullah, Sheekh Mahdi Dadarii fi sheekkan hedduun akkasuma uummanni guddaan argamanii jiran. Sheekh Ahmad Yoonis jannatul firdawsiin rabbi haa qananiisu. aanaa fi aantii akkasuma ummata bal'aafis rabbi sabrii haa kennu.
Jeequmsi magaal dirree dhawaa keessatti ka'een lubbuun nam lamaa galaafatame. Magaal dirree dhawaa naannawu qafiiratti guyyaa har'aa jeequmsi gareen saatana'u jedhe of moggaas kaas hordofuun lubbuun dargaggoota lamaa poolisii korbittinneessaa magaal dirree dhawaatiin galaafatamu odeeffannoo naanna'u irraa nu gahe ni addeessa. Namni magaalaa dirree dhawaa irraa dubbisni akka nu himetti gareen saatana'u jedhe of moggaas kun yeroo dheeraa magaalatti iddoo garaagaraatti saamichaa fi uummata rakkisaa ture. Har'a immoo miseensonni garee kanaa naanna'u qafiirarraa hanga caattaraatti jeequmsa eega kaasan booda baqatan. Yeroo kanatti poolisiin korbittindeessaa magaal dirree dhaawaa uummata nagayaa irratti dhukaasuun dargaggoota lama rasaasan rukutanii ajjeesan jechuun nu hima. Jiraattoonni magaal dirree dhaawaa jeequmsi kun waaree booda kan ganamaa irra kan tasgabbaa'e fakkaatus caasaan poolisii korbittindeessaa magaal dirree dhaawaa hanga jijjiiramutti magaalattiin sodaa jeequmsaa keessaa hin baatu jechuun nuuf himan. Haalum kanaan galgal kanas magaalattii keessa dhukaasni kan jiru ta'uu odeeffannoon arganne addeessa. Odeeffannoon teentaan balaa makiinaa magaal finfinneetti mudatee lubbuun nam lamaa darbuu fi namoonni soddomii tokko miidhamuu gabaafamee jetti. Balaan kun Juma'aa naannawa sa'a kudha lamaaf walakkaatti kan mudate yoo ta'u awutoobisiin Anbassaa uummata fe'atee naannawa Shiroomeedaa irraa gara Kaasaanchis osoo imalaa jiru makiinaa lakkoofsa koodiin gabatee isaa duwwaa sadii ta'e waliin walitti bu'uun riqicha naannawa Bataskaan Istifaanositti argamurraa kan galgal ta'uu ibsame. Balaa kanaan lubbuun nam lamaa battalumatti akka darbee fi namoonni 47 immoo miidhamuu akkasumas lakkoofsi namoota lubbuun dabaree dabaluu akka danda'u gabaafame. Itoophiyaan humna elektirikaa teknooloojii niwukileeraatiin maddu fayyadamuuf waliigaltee mallatteessiti. Itoophiyaan walgahii ejensiin humna atoomikii idil addunyaa Oostiriyaa magaalaa Veenaa keessatti qopheesse irratti kan hirmaataa turte yoo ta'u, walgahii kana irratti Itoophiyaan teknooloojii niwukileeriitiin fayyadamtee humna elektirikaa maddisiisuuf waliigaltee kan mallatteessite ta'uun beekamee jira. akkaataa waliigaltee kanaatiin teknooloojii niwukileerii Itiyoophiyaan fayyadamuu dandeessu karaa nagayaatiin qofa elektiriikii maddisiisuu akkasumas seektoroota fayyaa qonnaa fi indastirii keessatti itti fayyadamuuf kan ooltaa dabalataanis waliigalteen kun haalli itti fayyadama humna niwukileerii biyyattiin fuulduratti hordoftu qajeelfama idil addunyaa kan guutatu ta'uu mirkaneessuuf ejensiin humna atoomikii idil addunyaatiin akka to'atamu kan dirqisiisu ta'uu ibsame. haalum kanaan ministeera teknooloojii fi inoveeshinii dr geetahuun mokriyaa itti aanaa daayirektar olaanaa ejensii humna atoomikii idil addunyaa feruuta koorneel waliin waliigaltee kan kan mallatteessan ta'uu odeeffannoonni addeesse dr geetahuun walgahii kana irratti haasaa godheen itiyoophiyaan biyyoota afrikaa guddin diinagdee saffisaan galmeessisaa jiran keessaa tokko ta'uu ibsuun bara 2025 biyyoota galii jiddugaleessa qaban keessaa tokko ta'uuf cimsitee hojjetaa kan jirtu ta'uu himi. Ministerichi itti dabaluudhaanis Itiyoophiyaan akkaatum waliigaltichaatiin teknooloojii niwukileerii karaa nagayaa qofa irratti kan fayyadamtu akka ta'ee fi addunyaa sodaa balaa niwukileerii irraa ittisuufis Itiyoophiyaan cimsitee ni hojjetti jedhe. Hordoftoota kan dhaggeeffachuu jirtan odeeffannoo raadiyoo Nuural Hudaa ka Seepteembar 22 ti amma odeeffannoo biyya alaarraa argannee san dhageessisa. Dhaabbanni fayyaa addunyaa Tanzaaniyaan dhibee Iboolaa biyyattii keessaa mul'ate ilaalchisee odeeffannoo dhoksaa jirti jedhe. Dhaabbati fayyaa addunyaa WHO'n ibsa sabtii kaleessaa baaseen akka jedhetti mallattoolee dhibee Iboolaa biyyattii keessatti mul'atu hordofuun ragaalee qorannoo kiliinikaa daataa buufataalee fayyaa fi ragaaleen qorannoo laaboraatoorii akka ergamuuf WHO'n yeroo hedduu kan gaafat ta'us mootummaan Tanzaaniyaa deebisaa kan hin kenniniif ta'uu beeksise. Dhaabbatichi itti dabaluudhaanis mootummaan Tanzaaniyaa ragaa barbaachisaa ta'e dhorkachuu isaatiin yeroo ammaa tamsa'inni dhibee iboolaa biyyattii keessatti sadarkaa maalirra akka jiru hin beekamu jedhe mootummaan tanzaaniyaa haga ammaatti himannaa who kanaaf deebisaa kan hin kennin yoo ta'u gamtaan biyyoota naannawa baha afrikaa garuu dhibeen iboolaa naannichi keessatti hin mul'anne jechuun septembar 14 2019 dhaabbatichaaf kan gabaas ta'uun beekamee jira haa ta'u malee who'n gabaasa kana shakkii guddaan kan ilaalu ta'uu ibsi. kunis dubartiin dhibee iboolaatiin qabamte turte tokko seeptembar 8 2019 magaalaa daarusalaam keessatti du'uu isii akkasumas namoonni hedduun tanzaaniyaa keessatti dhibee kanaan kan qabaman ta'uu ragaan jiraachuu ibsi lammiileen masir bulchiinsa abdulfattaa alsiisii mormuun hiriira geessan lammiileen masir jumaa deengaddaa bulchiinsi pirezidaantii abdulfattaa alsiisii irratti mormii cimaa kan jalqaban yoo ta'u Uummanni kumaatamaan lakkaa'amu galgala irraa jalqabee hanga ganama sabtii kaleessaa magaalaa kaayiroo addabaabaayii taariiritti bahuun dhaadannoo pirezidaantichi aangoo gadhiisuu qabu jedhu kan dhageessisaa turan ta'uu gabaafame. Haaluma walfakkaatu magaalota Aleksaanderiyaa, Suwiis, Gaarbiyaa fi magaalota biroo hedduu keessatti mormiin kan geggeeffamu ta'uu miidiyaaleen garaagaraa gabaasanii jiru. Mormitoonni akka jedhanitti pirezidaanti Abdulfattah Alsiisii fi bulchiinsi isaa guutuutti malaamaltummaa hamaa keessa galuu isaaniitiin biyyattii keessatti qaala'insi jireenyaa hammaatee jira jechuun yakkan. keessumattuu aktiivistiin beekamaan mohammad alii biyya baqaa irraa gama miidiyaa hawaasaatiin pirezidaant alsiisiin ijaarsa manneen mootummaa irraa doolaara miliyoona hedduu dhuunfaatee jira jechuun eega sana booda lammiileen biyyattii addabaabaayii mormiitti deebi'uuf kan qophaa'aa turan ta'uu odeeffannoon ni addeessa. haaluma kanaan lammiileen masir gardaandiitti ba'an kunniin pirezidaant abdulfattah alsiisii aangoo isaa akkamis dhufuuti yookaan gadi hin lakkifne ta'e jumaa dhufturraa jalqabee miliyoonota waliin mormii isaanii cimsanii kan itti fufan ta'uu akeekkachiisan. mormiin badheessaa rabaa xumura 2010 tuuniziyaa keessatti dhohee ture januaarii 17 2011 gara masiriitti ce'uun addabaabaayii tahriir keessatti kan jalqabame ta'uun ni yaadatama mormii sana hordofuun pirezidaantiin biyyattii duraanii husni mubaarak aangoo irraa eega ari'an booda pirezidaantiin seenaa masrii keessatti yeroo jalqabaatiif fedhii uummataatiin filame dr mohammad mursii waggaa tokkoof biyyattii eegaa bulche booda shiir jeneraal abdulfattaa alsiisii fi biyyoota alaatiin aangoo irraa fonqolchamee ji'a afur dura mana hidhaa keessatti du'uun ni beekama. walitti gaarrifannaan saa'udii fi iiraan jidduutti hammaataa dhufaa jiru baha jiddugalaa keessatti sodaa guddaa uumee jira mootummaan saa'udii haleellaa torbee darbe buufata boba'aa biyyattii irratti raawwatame ilaalchisee guyyaa kaleessaa ibsa kenneen haleellaa san iraan raawwachuu shakkii cimaa akka qabu ibsuun qorannaa gaggeeffamaa jiruun shakkiin kun ragaadhaan yoo mirkanaa'e saa'udiin tarkaanfii haaloo bahuu kan fudhatu ta'uu beeksise masaraa malik salmaanitti itti gaafatamaan dhimmoota haja alaa aadil aljubeer ibsa guyyaa kaleessaa riyaad keessatti kenneen bu'aa qorannoo irratti hundaa'uun nageenyaa fi tasgabbii biyya keenyaa mirkaneessuuf jecha tarkaanfii cimaa ta'e ni fudhannaa jedhe Mr. Adil itti dabaluudhaanis haleellaan buufata boba'aa keenyaa irratti raawwatame gama yamanirraan akka hin ta'inii fi inumaayyuu gama kaabaa irraa ta'uu shakkiin tokkolleen hin jiru kun immoo qorannoodhaan mirkanaa'utti jir jechuun beeksise haa ta'u malee saa'udiin tarkaanfii akkamii akka fudhattu ifatti wanti beeksistiin jirtu gama biraatiin ammoo iiraan haleellaan isii irratti yaadam kamiyyuu gar lola hamaatti kan guddatu ta'uu akeekkachiiste ajajaan waraana warraaqsa iiraan huseen salaamii tahraan keessatti ibsi kenneen biyyitii haleellaa xiqqaas ta'u iiraan irratti yaaluu barbaaddu lola hamaa gara biyya isiitti kan affeeraa jirtu ta'uu hubachuu qabdi dachuun isaanii keessatti kan isaan adabnu tahaa jechuun akeekkachiiste odeeffannoo walqabateen ameerikaan meeshaa waraanaa fi loltoota dabalataa gar sa'uudii fi emireet kan ergitu ta'uu beeksiste qondaaltonni waajjira ittisa ameerikaa lama ibsi kennaniin gaafii sa'uudii fi emireet irraa nuuf dhiyaate irratti hundaa'uun dandeettii humna qilleensaa fi misaayil biyyoota lamaanii cimsuuf meeshaa waraanaa erguuf qophii xumurree jira dabalataanis ameerikaa loltoota isii gar biyyoota lamaanii ni ergitii jedhan haaluma fakkaatuun biyyoon arabaa tokko tokko kophaatti humna waraana isaanii kan qopheessaa jiran ta'uu odeeffannoon argamne addeessa. haaluma kanaan kuweet haleellaa dhaabbata boba'aa saa'udii irratti raawwatamu hordofuun waraanni biyyattii of eeggannoo wal'aanaa irra akka turu kan ajaje ta'uu ibsiti. hordoftoota keenya odeeffannoon guyyaa irraatii qabnu kanumaa qophiiwwan keenya kaafan waliin turte gaarii qabaadhaa asumaan nagasaanidha dhaamadhaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
odeeffannoo booda walitti dhiyaannee jirra obboleessa keenya abbaasiin galata argadhu jennaan ammas dudumaan gama qophii seeraatti ceena seeraaf sheeni keenya ustaaz abuu abdallah qophaa'uun jiran siiraa kutaa afraffaa darsii soddomii torbaffaa dhageeffadha فداك أبي وأمي يا رسول الله فداك روحي ودمي يا حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kabajamtoota keenya hordoftoota reediyoo nuurul hudaa bakkuma jirtan hundattuu naga rabbiitii fi tiknisaa simbira haa jiraatu. Eega kanaaf faaruun guddaan hammanan jedhamne rabbii keenya kan ol ta'eef haa gayu. kan gaaddisa agarsiisiira rasuula rabbii jalatti sallallahu alayhi wasallam kutaa afraffaa darsii soddomii saddeettaffaa jalatti nagaa walitti nu deebise eegasii jalqabni darsii keenna akkana jedhaa المرحلة الثانية من العهد المكي زمن نبي ربي نبي محمد عليه الصلاة والسلام غرى دين إسلامة أمة وامودا بي مكة كيسة دبرسن الرا مرحلة لما فاتي بقنا لما فاتي kabajamtoota keenna mata duree keenna kana jalatti mata duree biraa dabarsinee fudhannaa koottaa mata dureen keenna kun akkana jedha على جبل الصفا البهين نبي ربي نبي محمد عليه الصلاة والسلام غار صفا قبت البهني أجر أمة قريش هندت للبن وبعدما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من تعهد أبي طالب بحمايته وهو يبلغ عن ربه قام يوما على الصفا فصرخ قائلا يا صباحا يا صباحا نبي ربي نبي محمد عليه الصلاة والسلام أكما درسي كأنك قد كيست برنيج الرتي يرو أبو طالب أبيرا إساني أبو طالب سيني قريشي كان زمن سني akka inni diinii guddicha rabbiin ol ta'e subhaanahu wa ta'aalaa caalama hundaaf isaan erge kana galmaan gayuuf isa tumsuu fi isa gargaaru irratti muratee murannoo kanarratti beellama isaaf seenee ahadii isaaf gale nabiyyiin rabbii nabi muhammad alayhi salaatu wassalaami waan sababa kanarraa hafeen rabbii isarratti irkatee rabbii isaa subhaanahu wa ta'aalaa irkoo godhatee diinii guddicha rabbiin ol ta'e subhaanahu wa ta'aalaa caalama kana hundaan akka baraaruuf isa ergi kana ummata qureeshirraa jalqabee caalama hunda dhaqqabsiisuudhaaf gaara safaa gubbatti ol bahee achirraa lallabe. Lallabni kun lallaba seenaati. Lallabni kun lallaba taarikaati. Lallaba caalama kana hunda dhaqqabe. Lallaba achirraa jalqabetu caalama kana hunda dhaqqabee nu kana hunda baraaree isin kana hunda baraaree warra kana booda ibidda rabbiirraa baraaramuudhaaf deemu hunda baraare jechuudha. Nabiyyiin alayhi salaatu wassalaami gaara kana gubbatti hogguu ol bahan gaara seenaa qabu kana gubbatti yeroo ol bahan maal jedhan akkana jedhan kuno yaa sabaahaa yaa sabaahaa kana jechuun maal jechuudha. jecha ilmi namaa tokko zamana san keessatti yeroo aduwwiin marfamee diinan qabame dirmachuu barbaaduudhaaf itti fayyadamu naa dirmadha u'uu jechuudha akka oromoon u'uu jettee iyyattu akkana yeroo nabiyyiin alayhi salaatu wassalaami bifa kanaan lallaban ummanni qureeshii hin hafne. إسام برت والقان فاجتمع إليه بطون قريش قصون قريش هندي إسام برت والقان إما هو نمني دتدبي دف يوكن دبي دف إدو سندقو دتدبلين نما بكبو إيه وانا اتشتي ديموسان إساف هردفو وفر بكبو سيرقتا بفكنان قريش إدو سنتي والقيتي walgeettii taarikaati walgeettii guddittiidha nabiyyiin rabbii nabi muhammad alayhi salaatu wassalaami yeroo isaan iddoo sanitti wal ga'an gaafii tokko isaan gaafate eega isaan gaafii kana deebisaniif eega isaan gaafii isaanii kanaaf deebisaa kennan nabiyyiin alayhi salaatu wassalaamii barnoota sadii iddoo sanitti ummata san barsiisan koottaa walumaan waa hordofnu tokkoffaa gaafin nabiyyiin rabbii alayhi salaatu wassalaamii isaan gaafatan maali kunooti nabiyyiin alayhi salaatu wassalaamii yeroo isaan iddoo sanitti wal ga'an irra deebi'aniiti maqaa isaaniitiin maqaa abboota isaaniitiin maqaa isaan akka seenatti ittiin boonaniin isaan waame yaa banii fihir yaa ilmaan fihir jedhaniin fihiriin kun kan qoreeshii jedhamee waamametu isa yaa banii cadiyyi yaa ilmaan cadiyyi yaa banii kacab yaa ilmaan kacab yaa banii lu'ay yaa ilmaan lu'ay jedhanii bifa kanaan ummata kana waamanii dammaysanii akka isaan seenaa ofii yaadatanii eenyummaa ofii beekanii akka nama caqlii qabutti iddoo sanitti waan nabiyyiin alayhi salaatu wassalaami isaan gaafate kana caqlii isaan irratti hundaawanii isaaniif deebisaniif nabiyyiin alayhi salaatu wassalaami dursanii dammaysan lammaffaa barnoota nabiyyiin alayhi salaatu wassalaami isaan barsiisuudhaaf deeman kana akka qixa sirriitiin irraa qeebalaniif akkana jechuudha. Yeroo kana booda nabiyyiin alayhi salaatu wassalaami eega bifa kanaan isaan waamanii isaan dammaysan boodan akkana jedhaniin. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش يا إلمان قريشي يا أمة قريشي أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي أنتم يا أمة قريشي osoo aniin kun isinitti hime osoo aniin kun isinitti odeesse maal anna khaylan duulli faradotti fayyadamu tokko zamana san keessatti duulli faradoodhaan namatti duulu duula hamaadha. Faradoon geejjiba lolaa kan irra hamaati zamana san keessatti. Duulli faradoodhaan duule tokko kunoo qaata isinitti duulee laga kana keessa qubatee jira. Achirraahi dagutti lafatti isin qabee isinitti utaalee isin barbadeessuu heda jedhee osoo isinitti aniin kun hime akuntum musaddiqiyye antum isiniin kun na dhugoomsituu jedheen laalaa kabajamtoota kenna hagam takka nabiyyiin rabbi alayhi salaatu wassalaamii isaan biratti nama dhugoomfamaa akka tahe yeroo san keessatti isaan yaadachiisuu barbaadan akkasuma akka isaan dubbii kana dursanii ictiraafa godhaniif barbaadan isumaa beekanuutu bara akkana jedhaniin yeroo san ummanni qureeshii afaanuma tokkoon ka wal hin dhabin akkana jedhaniin qaaluu na'am eessu dhugoomsina maaliif sun dhugoomsine yoos hin dhugoomsin eenyu dhugoomsina ما جربنا عليك إلا صدقا إيجا ربي نلتي سبحانه وتعالى نكيستي سيؤمي وقام لي قيات كل كجب سراهن أقري وقرت هندويتي دلقو ملي وقرت هندويتي دبتشو ملي وقرت هندويتي جراتشو ملي جرون تيقوتن جرو وقرت هندويتي Dubbiin tee guutuun dubbii dhugarratti hundoofte. Gochi kee guutuun gocha dhugarratti hundaa'e. Adeemsi kee guutuun adeemsa dhugarratti hundaa'e. Ati nu keessatti al-amiinu nama amanamaadha. Assaadiqu nama dhuga dubbataadha. Almasduuqu nama dhuga oonfamaadha. Yoo sihii kana akkanaa kana imaahu addunyaa tana keessa namni akka keetitti dhugarratti hundaa'ee jiraatu dhugarratti hundaa'ee dubbatu dhugarratti hundaa'ee hojjatu ka akka keetii argamee hin jira jennee hin yaannu inilleen dhageenye egaa ka amma nama akkanaa kana yoo hin dhugoomsin eenyuma dhugoomsinaahu jedhaniin khalaas si dhugoomsuu qabna jedhaniin laalaa kabajamtoota keenna nabiyyiin alayhi salaatu wassalaami ijjannoo isaan nabiyyi nabiyyirra alayhi salaatu wassalaami qaban akka gaaritti akka isaan ibsan barbaadan eegagaa akkanatti ummanni qureeshii kun nabiyyi rabbirra alayhi salaatu wassalaami waan isaan itti himuudhaaf deeman waan isaan barsiisuudhaaf deeman irraa fudhachuudhaaf qophii tahuu isaanii ibsatan boodan nabiyyiin alayhi salaatu wassalaami barnoota sadan jenne sanirraa kan jalqabaa barsiisutti seenan kotta maal jedhaniin qaala sala allaahu alayhi wasallam فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد akkana kunu يا معشر قريش dhageeffadhaa fa innii aniin kun نذير لكم dinniinaa keessani dinniinaa ilmaan namaa hundaati dinniinaa jinnii fi insiiti dinniinaa caalama hundaati ergaa ibidda rabbiirraa isin dinniintu ta ibidda rabbiirraa isin baraartuun isinitti dhufe bayna yaday cadaabin shadiidi dinniinan isinitti dhufe osoo cadaabni guddichi akkaan jabaadhaa isiniin kun kufri irratti dhumtanii shirki irratti dhumtanii cadaabni akkaan jabaa isin hin mudannen cadaaba san dura dursee isinitti dhufe ibidda rabbiirraa isin baraaruudhaaf isinitti ergami ani nabiyyii rabbiiti rasuula rabbiiti rabbii olteetu subhaanahu wata'aalaa isin kanaa fi caalama hundaafuu na erge kunoo tanaan isinitti dhufe isinitti gabaa jedhaniin akkana kuno qureeshin hoo maal jette dubbiin dubbii jabduudha namni dubbiin tun irraan dhufte nama laayyotti namni lafaa ka'ee deebisaa irratti deebisuu miti. Garuu dubbiin dubbii ulfaattuudha. Hudhamteetuma achitti dhaabbatte. Ummanni qureeshii gaabsan deebisaa deebisu dhabee hudhamee dhaabbate. Kanaaf namuu homaan dubbanne. Nabiyyiin alayhi salaatu wassalaami kanarratti hundaa'uudhaan ga'amma barnoota lammaffaa kennaniif. Barnoonni lammaffaa hoo maali? معانا شهادتين برسيسا لا إله إلا الله محمد رسول الله كان برسيسا حقا جبرمان ربي ألتهم عليه انجرو كنافو شرك الرافقات توحيد الرتهن داوى تكتشم ربي كيسا جبرا إسا قفت أمنا وانتوت biraa ta'asii fi achitti gabbaramtu ta'asii fi achitti namni ittiin qarqaarsifatu ta'asii fi achitti namni kajeelu guutuu harkarraa ol kaasa san guutuu nikaa hiika rabbii oltee qofatti as deebi'a rabbii oltee qofa kophaa gabbaraa jedhaniin. Muhammadun Rasuulullaahi ani ammoo Muhammadiin kun ergamaa rabbii ta'uu gama keessanitti gara caalama hundatti mirkaneessaa jedhaniin. kanatu isinirraa barbaachisa jedhaniin. Kana barsiisan barnoonni lammaffaadhaa isa kana. Barnoonni sadaffaa hoo maali? Kabajamtoota keenna barnoota sadaffaatii fi akkasuma bifa kamiin walgeettiin tun akka xumuramte walumaan darsii keenna kan aanu keessatti haa hordofnu isumaan gara xumura darsii keenna kanarratti gad dhufne haga sagantaa keenna ka'aanu keessatti rabbiin ol ta'e subhaanahu wa ta'ala nagaa walitti nu deebisu nagaan naaf jiraadha isiniin jedha assalaamu alaykum ورحمة الله وبركاته فداك أبي وأمي يا رسول الله فداك روحي ودمي يا حبيب الله qophii siiraa irraa barumsa jabduu fudhannee walitti dichaanii jirra siiraadhaaf sheeka keenya ustaaza abdallaa ni galatoomfanna Rabbiin isaan irraa haa jaalatu. Nulleen warra waan dhagaherraa fayyadamu rabbi nu haa taasisu. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiilee isiniif dhiyeessutti jirurraa gammaddanii barumsa guddaas fudhachuutti akka jirtan abdii qabna. Ammaas waan gaggaarii hedduu harkaa isiniif qabna. Hanga dhuma sagantaa teenyaatti akka nu waliin turtan kabajaan isin afeerra.
qophiin itti aantuu qophii dhaddacha jaalalaati itti dhihaadha
dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa Dhaddacha jaalalaa Dhaddacha jaalalaa Dhaddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti dhufanii bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaalla dhaddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa iyyannoo jaalalaa
dooseen jaalalaa banamee jira iyyannoo tokkoffaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu akkam jirtan qopheessitoota raadiyoo nuurol hudaa qophii dhaddacha jaalalaa maasha allah rabbiin isinirraa haa jaalatu haaluma kanaan itti fufaa qophii gaggaarii nuuf dhiheessutti jirtan aniyyeettuu saatu qaakkaa jedhama biyya arabaa keessatti dalagachuu jira dirqama nama hundarraa hin oolamne waan ta'eef gurbaa tokko wal jaalannee bultii jaarrachuuf walii galle achi booda nu lameenuu maatii keenyatti himuuf baallamanne haaluma baallama keenyaatiin ani abbaa kiyyatti bilbilee waa hunda himeef gurbaa tokko walii gallee jirraa maatii isaatiin wal baraa dhiyootti ni kahanuuf gootan jedheen abbaan kiyyas hayyee rakkoon hin qabu wal barraanaan jedhe yeroo muraasa booda abbeeraan kiyya tokko naaf bilbilee nama gaarii siif argee jira nama kanaaf ni kahasiif goonaa naan jedhe lakki ani nama birootiif aadii seenee jira nama ati jettu kana hin barbaaduu jedheen booda abbeeraan kiyya abbaa kiyyatti dhaqee namni isii wal baraa jettee dhaamatte nama kana jedhee saahiba isaa tokko wal barsiise abbeeraan kiyya kun saahiba ofii kanaaf na kennuu fedha booda abbaa kiyyatti bilbilee nama wal baradhaa isiniin jedhe saniin wal barattanii jedhee gaafadhe ee nama abbeeraan keessii fileen wal barree jirra naan jedhan lakki yaa abbaa ani nama san hin fedhu nama birootiif ahadii seenee jira jedheen waan nuti siif jaalanne jaaladhuu naan jedhanii naan lolan anis abbaa kiyya mufachiisuu waan hin barbaanneef hayyee abbaa waan isin jettan fudhadhe jedheen osoo oolanii hin buliin saahiba abbeeraa kiyya kanaaf ni kaahana godhan eega ni kaahanuuf godhanii booda saahibni abbeeraa kiyyaa kun natti bilbilee mallaqa hanga ammaa hojjetaa turte eessaa qabda maatii keetiif ergitamoo maaliin godhaa jirta naan jedhe dubbiin isaa tun ajaa'ibu manatti taate maal mallaqa kiyyaaf na laallatte moo maalii jedhee gaafadhe yoo mallaqaaf hin ta'in waan biroo maaliif si jaaladharee naan jedhe achi booda yoo an mallaqa itti ergu na shaaxaan na dubbisa yoo an itti erguu dhiisummoo natti dallana dhihoo tana sababuma kanaaf wal dhabnee jirra mee maal na gorsitan furmaanni kiyya maalii murtee abbaa murtii obsaan eeggadha galatoomaa maal jette mee usmaan Eeginni furmaata himee fi maaliif hirkitisiin?
mee akkamitti Maallaqa qofaafin si barbaada. Kanaan ala hajaa sirraan qabu je'ee minni.
ee sun dhugaadha garuu iyyattuun tun akka nuuf ibsitetti bultii tana kabajaa abbaa isiitiif itti seente Abbaan kabajamuu qaba ee garuu wanni hundi daangaa qabdi. Namni kun maallaqaaf qofa akka isi barbaadu himeef waan kana abbaa hubachiisuu qabdi.
hawaasa keenya bira aadaa tokkotu jira nama wajji jiraatan mufachiisuu dhabuuf wareegama guddaa kafalan Laal firiyaa wanni hundi sadarkaa qabdi. Namni nama hundara sitti aanu maatii teeti. Haadhaa fi abbaa, ilmaan, adeera, akaakoo, eegasii ammoo ollaa achi booda araddaa keessa jiraattu. Magaalaa, godina, aanaa, biyya. Haala kanaan wal caalaa deema. Osoo haqa maatii teetii hin eegin haqa ollaa eeguun waan faayidaa qabu miti. Abbaan iyyattuu tanaa obboleessa fi gammachiisuuf jecha intala isaa jiruu hin taanetti naquun qabu. Eegaa haqa maatii fi eege booda gama firaatti achi dabruu mirga qaba.
anis kana amana nama wajji jiraannu gammachiisuuf jecha maatii keenya rakkoo keessa naquun waan hin taane mee gama iyyannoo itti aantutti ce'e
Iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam nagee jirtuu kabajamtootaa fi jaalatamtoota qopheessitoota dhaddacha jaalalaa. Qophii iyyannoo jaalalaa tana nuuf dhiheessuu keessaniif galanni keessan jannata haa ta'u jechaa gama iyyannoo tiyyaattiin dabra. Maqaan kiyya Farhaan Yaasiin jedhama. Iyyannoon tiyyaas akka asii gadi tana. Haadha manaa tiyyaan eega walitti dabalamnee waggaa tokko geenya jirra. Garuu qaamaan wal biran geenye. Ani akkaaniin isii jaaladha. Yoo waan tokko dalaguu barbaade hunda isiidhaanin mari'adha. Yaadaan ammareef itti dhiyeessu hunda waaniin ani yaade faallaa malee hin dubbattu. Hogguu dubbiitti dura dhaabbatti. Yeroon an waan tokko gaafadhu hunda akkaan dallanti. Maal akkaan siin je'u barbaadda faanaan jetti. Akkasuma yeroo garii yoona haalaan isii yaade viidiyoon dawwalaaf. Garuu isiin na jalaan kaaftu. Yeroo hedduu naan haasa'uun jaalattu. torbaan keessatti yeroo takka yookiin lama yeroo isiif mijaa'inaaf bilbilti. Yeroon an dawwaluuf garuu hin qaaftu. Ani dalagaan qaba. Haalaan biiziidha. Telefoona haasawaa ooluun danda'uun an jetti. Haalli suuquu yaaddoo guddaa natti tahee jira. An dhugumatti sababni inni isii barbaadeef dhimma addunyaa yookiin bareedina fuulaa osoo hin taane haadha ilmaanii gaarii akkanaaf taatu barbaadeeti. Yoo rabbiin jiruu nuuf tolche addunyaa irratti bultii qananii wajji jiraannee aakirattiis warra jannata wajji seenu akka taanuun barbaada. Garuu haalli sii kun boqonnaan na dhoowwe. Meeyyaa qaroowwan ija teenyaa gorsa qalbii tiyya tasgabbeessunaaf dhaamaa waan rakkoo natti tahee bultii tiyya miidhutti jiru tanaaf dhaamsa gaarii naaf dhaamaa murtii abbaa murtii obsaan eeggadha galatooma.
هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان Farii haamee yaada kan dhigaa.
Torbaanitti guyyaa lama naaf bilbilti jedheemi.
Ee Duuba maal rakkoon jabduun inni himatu.
akka guyyaa raadaa waltuuf fedha ga'a. Inuu guyyaa keessatti hogguu lamaa fi sadi fa'a. Nama gariitu jira akkasii nama nama jaalatu guyyaa raa wajjaasoo fedhu.
Jiruun namatti hin dhiistu kaawwan akkasii. Isiin rakkoo isii bira jirtu himtee jirti.
Ati abukaattoo dubartootaa ta'uu kana dhiiftuumi.
Laala laala sanii miti. Isiin dalagan natti baay'ata jette. Ammas torbaanitti guyyaa lama ni bilbilteef.
San qofaa mitii bara ni dallanti waa'ee nan dubbadhu hunda yaada faallaa malee naaf hin qannituu jedhe.
Yoo inni waan isii dallansiisutti dubbate hoo.
Sanisumaatu beeka.
Tarii bakki isiin hojjettu bakka telefoona itti haasa'uuf mijaa'u ta'uu dhabuu danda'a. Yaadime osoo ganaan keessi bira dhaabbatu sitti dawwalanii akkam nagaa jirta saahibii maaliif akkanatti dhabamte mee waa siin mari'achuu fedha yoo siin jedhan maal jetta.
Telefoona gurrarratti cufuu malee wanni biroo maaltu jira jetteeti.
Eh, nama telefoona nurratti cufuu kumachuun duratti namni sun maal akka dalagu haala inni keessa oolus beekuun barbaachisaadha.
Ee dhuga jette. Waan hafe gamoo abbaa murtiitti dabarsina.
Dhageeffattoota keenya akka kabajamoo iyyannoon har'aaf qindeeffanne kanuma heyyama rabbii guddaatiin murtii dhaddacha kanaa sagantaa itti aanu keessatti isiniif dhiheessina dhaddachi har'aa goolabamee jira.
هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان وإذا اشتكيت من السراب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحان Amma qophii tafakkuriin qalbii bohaarsinee walitti dhufna.
Qophii tafakkuriif Abdunaasir Tufaa qophaa'ee jira. Itti aansuun tana quba qabduu isiniif dhiheessina. Ammaas turtiin teessan wajjin itti haftu.
assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh hordoftoota qophii tafakkur ardhas fedha rabbiitiin qophii kiyya kan torbanii qabadhe isinitti deebi'ee jira torbaanota dabran hedduuf waa'ee kijiba warra awaamaarra qabxiilee muraasa isiniif dhiyeessaa ture qophiin kunis nama qalbii qabuuf barumsani taa jedhe abdaadha hardhaammoo qophii sanirraa sin deebise xiqqoo isin bashannansiisuu barbaada bosona ameerikaa kaaba keessaan isin deema uumama ajaa'ibaa rabbiin ol aane uume dachii tana keessaa kaa'e tokkoon wal isin barsiisa uumamni ardhaaf isinii filadhe sanyii allaattiiti maqaan isaatis greeter seej groos jedhama sanyiileen groos ameerikaa kaabaa keessatti argaman keessaallee isa guddicha sanyiileen allaattii hedduun kormaa fi dhaltuun wal fakkaatu greeter seej groos garuu garaagarummaa qaba kormaan bifa garaagaraa qaba gama gubbaa kokkee isaatiin bifa gara booraa dhihaatu qaba mataan isaa gama gubbaatiin daalacha nyaarri isaa boora yookiin keelloora laphee isaarra bifa magaalaa fi adii qaba lapheen isaa gama jidduutiin qaama ajaa'ibaa tokko qaba kunis waan akka korojoo yoo ta'u yeroo walqunnamtii hormaataatti kormaan tokko kormaa biraatiin wal dorgomuudhaaf itti fayyadama garaan isaanii gurraacha eegeen isaaniitis dheeraadha dhaltuun bifa wal fakkaataa qabdi halluun daalacha naannoo jiraattu waliin wal simu qabdi kunis yeroo hanqaaqu hammattu diina jalaa akka miliqtu isii gargaara baay'inaan halluu daalachaa fi magaala qabdi adiin qabdus haalaan xiqqaara akka warra kormaa korojoo laphee irraan qabdu eegeen isiitis kan warra kormaarra gabaabaadha afree jiraan allaattiin kun seentimeetira 52 hagam 76 dheerata ulfaatinni isaa immoo aga kiilogiraama 3 ta'a. Greater Sage Gross Ameerikaa kaabaa keessatti argama. Hedduminaanis Kaanaadaan gama kibbaa fi USA kaaba dhihaa keessa qubata. Naannoon margaa fi mukkeen gaggabaaboon jiran jaalata. Naannoon keessa jiraatu sunis habbii fi kan mukkeen hedduminaan hin qabne ta'uu qaba. Akkasumas lafa goggogaa ta'etu isaaf mijaawa. Greater Sage Gross allaattii gamtaan jiraatudha. Hoomaan tokko miseensota dhibbaa ol qabaachuu danda'a. Allaattiin kun allaattii guyya guyyaa olii gaddeemuun riqicha barbaaddatudha. Qaamni isaa waan ulfaataa ta'eef fageenya dheeraa qilleensarra barrisuu hin danda'u. Haa ta'u malee dheerina gabaabaa barrisuu keessatti saffisa jabaa qaba. Kan kanarraa fi yeroo hedduu kottee isaatiin olii gad fiiguu filata. Yoo diinni isaa itti dhufe yeroo hedduu dhokachuudhaan jalaa miliquu yaala. Yoo hin taane fageenya gaggabaabaa barrisa aga rabbiin isaaf ayyametti jalaa dheessa sooranni allaattii kana baalaa fi ililliiwwan garagaraati akkasumas sanyiiwwan biqiltuu garagaraatis ni soorata haa ta'u malee ilmooleen xixiqqoon ilbiisotas ni sooratu wal hormaata irratti kormaan tokko dhaltuuwwan hedduu waliin wal qunnamtii raawwachuu danda'a garuu wal qunnamtii wal hormaataatti seenuun duratti morkii guddaatu isa eeggata yeroon wal hormaataa yeroo murtaa'aadha yeroo san keessatti kormaawwan wal hormaata raawwachuu danda'an dorgommii darbuu qabantu jira akkuma duratti isinii hime kormaan laphee irra waan akka korojoo qaba korojoon kun afuufame ta'uu danda'a kanaafuu yeroo wal morkii kanatti dhaltuuwwan akka nama istaadeemii keessa taa'e ispoortii daawwatuutti warri kormaa marsanii daawwatu warri kormaa immoo aga danda'aniin korojoo isaanii kana afuufaa wal dorgomu wanti akka korojoo jiru kun akkuma laphee ilma namaa bakka lamatti qoodamaadha wayita kormaan qilleensa gara keessaatti fudhatu wanti akka korojoo sun adda dhifama bifa gara booraatti dhiyaatu qabaata kormaanis qilleensa gara keessaa fudhate san deebisee alatti gad hargana waan kana irra deddeebiidhaan raawwata wayita agarsiisa kana taasisan qilleensi gara laphee isaanii seenam ba'u sagalee dhageessisa dabalataanis eegee isaaniitis akka qoreetti qajeelchanim ol dhaabanim digriim dhibba tokkoof saddeettama bal'isuudhaan dhaltuu hawachuudhaaf tattaafatanim warri kormaa kana qofaan hin dhiisanim itti fufuudhaan koolaan wal kabalutti seenanim dagalee walii dhaabbatanim koola isaanim ol kaasam wal dhahanim dhaltuuwwan wayita wanti kun hundi raawwatum dhaabbataniituma ilaalanim sanboodam abbaa injifateefim isaan hawatitti raqanim dhangaa jaalalam dhandhamu eegalanim kana boodam dhaltuuwwan goojjoo qopheeffatutti seenanim seenanim goojjoo qopheeffatan san keessattis hanqaaquu hagam sagalee buusanim hanqaaquun kunis guyyootam 27 hammatama ilmooliin harayaa dhalatan gaafa torbaan sadi guutan barrisuu kan jalqaban yoo ta'u torbaan jaha keessattis jabaatanim haadha waliin bakka fedhan deemuu ni danda'u ji'a sadi booda ilmooleen haraaraa dhalatan kunniin baallii duraan irra ture hundam harcaasanii haarawa biqilchu yeroon kunis yeroo bilisummaan kophaa isaanii socho'uu itti danda'anidha guyyaa kanarraa kaasee jireenya mataa isaanii jalqabuun fedha rabbiitiin allaattiin kun hanga waggaa kuraniin jiraachuu danda'a. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin har'aaf qopheeffate kanuma sagantaa suura qalbii wajjin turtii gaarii qabaadha. Anasumaan nagaa isinitti raammadha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
Ulaagaan bareedinni ittiin madaalamu seenaa addunyaa tanaa keessatti garaagarummaa qaba. Wanni waggoota dhibba shan dura akka bareedinaatti ilaalamu arra jijjiiramee waan biraa ta'ee jira. Arraas taatu aadaa fi biyyoota garaagaraa keessatti akkaataan bareedinni itti ibsamu garaagarummaa qaba. Kan isa tokkoof bareedinaa isa kaaniif fokkina ta'uu mala. Kan tokko biratti jaalatamu kaan biratti jibbamuu danda'a. Kan isa tokko boonsu kaan ammoo qaanfachiisuun oolle. Walumaa galatti bareedinni iddoo garaagaraatti biyya garaagaraatti yeroo garaagaraatti garaagarummaa qaba. qophii teenya tan arraatiin bareedinni biyyoota garaagaraa keessatti haala kamiin akka ibsamu laalla.
Tana quba qabdu. Tana quba qabdu. Tana quba qabdu.
Tana quba qabdu. Tana quba qabdu. Tana quba qabdu. Tana quba qabdu.
Jaappaan biyyoota hedduu keessatti qofli mallattoo miidhaginaa ta'uun ifa ittiin wal simatan. Kanaaf ilkaan adii wal qixxaate qabaachuun faaya. Akkaan itti seequuf barbaachisa jedhamee amanama. Garuu Jaappaan keessatti ilkaan wal qixxaate daran ilkaan jajallatee biqileetu miidhaginatti ilaalama. Jaappaanitti waan yaayibaa jedhamu tokkotu jira. Yaayibaa jechuun ilkaan waliin qixxaayin jechuudha. keessattuu ilkaan qarrinfoo yookiin qarriffaa kan gubbaa ibsuudhaaf tajaajila. Lammiileen Jaappaan nama ilkaan akkanaa qabu haalaan jaalatan. Seequun yaayibaa ja'amuun beekamu kun nama saniif bareedina addaa dabala ja'anii amanan. Ilkaan Jaappaanonni yaayibaa ja'anii yaaman kana biyya teenya naannoo gariitti ma'eela ja'anii yaaman. Biyya teenyatti namni ilkaan kana qabu yeroo hedduu gammachuun qabu. Jaappaan keessatti garuu ilkaan kun badhaasa rabbiiti ja'amee amanama. Kanaafuu waan uumamaan namaaf kenne kana bifa kamiinuu qajeelchuuf yaaluun gaarii miti ja'an warri jaappaan.
Iraan dubartii yoo faarsan ta funyaan aliif qabdu jedhan funyaan qajeelee dheeratu hawaasa biyya keenyaa birattis haalaan jaalatama. Iraan keessatti ammoo jaalatamuu biras dabree akka taajirummaatti ilaalama. Lammiileen Iraan funyaan isaanii qajeelfachuuf mallaqa guddaa kafaluun waan baramaa tahee jira. Yeroo ammaa kana namni funyaan ofii qajeelfachuu barbaadu doolaara Ameerikaa kuma namaaf dhibba shanii ol kafaluun dirqama. Kanaafuu namni funyaan isaa haala saniin mallaqa kana hunda itti baasee hojjechiifate dureessa jedhamee fudhatama. Namoonni hedduun eega sarjariin godhamee fi boodas baandeeja funyaan isaanii irratti maxxanfame ofumarratti dhiisanii hawaasa keessa deddeemu. Namni akkanaa kun dureessa jedhamee waan yaadamuuf hawaasa biraa kabajaa guddaa argata.
Taajikistaan nyaarri ijaa dubartoota hedduu biratti akka miidhaginaatti ilaalama. Yeroo ammaa tana ammoo dubartoonni hedduun nyaara haaddatanii qalama ifitti diban. Dubartoonni biyya Taajikistaan nyaara gurguddaa qabaachuun beekaman. nyaarri isaanii lameen funyaan gubbaan dabaree wal tuqa. Kun ammoo akka miidhagina guddaatti ilaalama. Dubartoonni nyaarri isaanii wal hin tuqne ammoo qalama ifitti dibanii wal tuqsiisan. Nyaara wal tuqe qabaachuun miidhagina qofa osoo hin taane mallattoo carra qabeessummaatii jedhama. Akkasumas dubartootaaf mallattoo qulqullinaa fi umrii dheerachuuti. Warra dhiiraatiif ammoo mallattoo jabinaatii jedhamee amanama. Walumaa galatti nyaara dheeraa wal tuqe qabaachuun Taajikistaanitti wantoota gaggaarii ta'an hedduun wal qabsiifama.
Kooriyaa Kibbaa Kooriyaan kibbaa biyya pilaastik sarjariin beekamtuudha. Dubartoota biyyattiin qabdu keessaa hedduun isaanii pilaastik sarjariidhaan fuula isaanii jijjiirataniiru. Akka galmeen seenaa himutti dubartoota magaalaa guddittii biyyattii Seewul keessa jiran shan keessaa takka pilaastik sarjariidhaan fuula isii jijjiirsisteerti. Kooriyaa kibbaa keessatti fuulli boca onnee qabaatuu qabaa jedhamee amanama. Kana jechuun gama gubbaatiin bal'atee gara jalaatiin ammoo qal'atuu qaba. Kanaaf jecha dubartoonni Kooriyaa kibbaa hedduun waan kana raawwachuuf dirqaman. doktoroonni ogummaa kanarratti bobba'anis fuula isaanii bananii lafee caccabsanii boca fuulaa jijjiiran.
Mooritaaniyaa biyyoota hedduutti qal'inni dubartootaa bareedina ja'amee fudhatama. Inuu gariin itti dhaadatti qal'achuuf dubartoonni hedduun wayita soorata lagatan dhageenya. Mooritaaniyaatti garuu dubbiin faallaadha. Bareedinni dubartii furdina siitii ja'ama. Sababa kanaaf maatiin ijoollee dubaraa xiqqeenyarraa kaasanii soorata qaama sii furdisu nyaachisan. Akkasumas qoricha garaagaraa kan ulfaatina qaamaa dabalutti kennan. dubartiin heerumuu barbaadduu fi dhiiraan hawwatamuu barbaaddu qaceellotti nyaachuu qabdi. Hanga tokko lafa magaalaatti amalli kun fudhatama dhabsiifamus baadiyyaatti garuu aadaan tun babal'atteetuma jirti.
Miyaanmaar Miyaanmaar keessatti ammoo dheerina mormaatu iddoo guddaa qaba. Dubartoonni gosa Paadong gaafa umriin isaanii waggaa shan guute irraa kaasanii sibiila akka faaya mormaatti tajaajilu mormatti diratan. Gaafa jalqabaa sibiila jahatu mormatti kaayama. San booda adada waggaan dabaluun sibiilli tokko ida'ama. faaya mormaa kana ida'uunis hanga gaafa heerumtuutti itti fufa sababaa kanaaf dubartoonni gosa kanaa hedduu morma dhedheeraa qabu mormi dubartoota garii haalaan dheeratee seentimeetira afurtama gahuu danda'a sibiilli mormaa kun yeroo tokko tokko haalaan dheerachuun morma dubartootaa kan miidhu yoo ta'u dubartoonni of duuba mil'achuudhaaf ni rakkatu yoo of duuba mil'achuu barbaadan mormaan osoo hin taane qaama guutuun of duuba naanna'an. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaa har'aaf qopheeffannee gama xumuraatti dhiyaannee jirra. Qophiin dhumarratti nuuf hafee diraamaadha. Diraamaa mata duree araarama jedhuun dhiyaatu kutaa xumuraa har'a isiniif dhiyeessina.
Hayyama rabbii guddaatiin torbaan dhufu keessa ammoo yaada dhaggeeffattootaa keessummeessina. Qopheessonni diraamaa ammaas diraamaa haaraa qopheessutti jiranii qophiitti aantuuf akka muuxannoo nuuf taatuuf ammoo yaada keessanitti haajamnaa jedhan. Kanaafuu yaada diraamaa araarama irratti qabdan komantii yuutuubii irratti nuuf barreessuun hin dagatinaa.
Araarama.
barreessaaf qopheessaan Abdul Jaal Ibrahim araarama araara araara araarama
Haay Sifan maal eeguuf dhaabbachu jirresu?
Gaddisaa hayya tokkoon eegu jiraadde.
Asittiin si dhufa siin jee.
Nasiiba gaan beekamu karaa kana dabra.
Haay ati qoy nasiibu man jiraatta?
Duba kam goona waan carraa keenyaan ilaallanna.
Inni si jaalataasa?
Qaceellan na fadha. Waan hin fadhe yoon hin ajaje haaya jaa.
Haay gaddisaan hunoo as deemu jiru kanaan?
Hee isee. Amma dhageeffadhu gaalaa waan hin jehuun dhageeffadhu Awwa salaamtaan hun jettusa?
Hunoo nagaa awweessi gaafa teessifan.
Bara haraaraatti jira saatan hedduun arku.
Na haamachu jirtaan fuullee keessan ni hima.
Awwa salaamu alaikum nu jee kaduba.
Haaya assalaamu alaikum.
Na wa alaikum salaam. Fayya nagiya haa gaddisa.
Nagiya nagiya. Nama imaltuu deemu fakkaatan maali? Moo nama eegaa jirtan?
Lakki imaltuu deemutti hin jirru obboleesso. Sifan bara si eegu jirtii na fakkaata.
Siifan eegu jirtaa?
Hin fakkaaddu.
Sii beeka sanaan hin beeku.
Samuciyoo waan jechuu feeten jee kaasa. Aduun nu addee bara sitti haa.
Hay yeroo hedduu dhaabbatanii isaan eeguuf.
Ee xiqqeesha turre. Gaaddisaa sufiin haa taasa.
Eeniin kaa maali?
Ugguu azaanii naa bilbileyaa.
Ati alarmiin guutattu? An alarmiteeti moobaayilii hin qabdu.
Hono laasiin hin jenne tani jawtanaa gaaddisaa ni boonaa bara. Gaaddisaa garuu yoo bilbilteef maal qaba?
An alarmisiiti himti maali moobaayilaa naa haatu haa. Way.
Sagaaddisa dhiyoo tana jijjiiramtee jirtammoo.
Eegaa jijjiiramuun sirriidha kan namaami. Dhagaa malee ilmi namaa ni jijjiirama.
Tasanii dhagaanuu ni jijjiirama. Dhakaarraa karaa koobilistoonii jijjiirama bira.
Yaa siifan saayibtiitti deetirraa waa hedduu qaruu dandeessa okee?
Gaaddisa sa maaliif gaddisiisaa natti taatasa?
Gaaddisaa jettu gaddisiisaa jettu annama ejjennoo qabu kaayyoon qaba okee?
Duba siifanoo kaayyoon qabdu siin jaani.
No kaayyoo qabaattumaa kararra dhaabbata.
Nuyaa si bakka.
Haay maali sifannutti hin bu'een kaanamni nu jajaa bara. Imimmaan kan mana galchee dhiirti sanuu laa dura boonyaan nama tuffatti beete.
Gaaddisa wallaahi akkana na xiqqeessitan seenee.
Dhiifama wallaahi na hamilee kee tuquuf miti bas hin bu'in amma yoo dhaamsa qabaatte teeksti naaf godhi. Okkee ajaan qaba baay'ee baay'ee.
Gaaddisa gaaddisa dhaabbaddu bakka piliis.
Sifan dhiisi bakka inni nuuni bilbila.
Way carraato.
mustaqfiree koottoo fi gaasiree.
Roozii ammaan tana biizii.
Paa waaw waaw jaalalti teessan hedduu nama hinaafsisti.
Maashaallah jeegaan hinaafini.
Obboleetti teenya budannu nyaattu dhiisi kaarooza.
Taphumaafin jeebar mustaqfir.
Umma guuta kanaaf hayyama. Siifa koon tiyya walitti araarama.
Maashaallah ilmi kiyya yaada bareeda fide. Ee siifi ummaan tiyya araaramuu qabda roozii.
Bargaan dhiifama godhee fiitiin jira.
Hundaafuu dhaqii ziyaariga.
Humaa humaa ni ziyaara hayyee. Ummaatii haa barisiinis. An akkuma haadhatii yaatti hin beeka.
Mucaan keenya akkamii guddate haa?
Dardara ta'eemi maashaallah. Mee aliif qareef mee baakeetiif qaree mee aliif.
Mee Suleemaan aliif qaree haame.
Aliif baa taa saa jiim ummini fitamuun dhaba.
Maashaallah si ga'e si ga'e. Mee harkaan islaamaa meeqa naa hime haa?
Harkaan islaamaa shan.
Harkaanni imaana too meeqa?
Harkaan imaanaa immoo ja'a.
Ka tokkoffaa maali'a?
Amantu billaahi.
Amantu billaahi jechuun maal jechuudha?
Rabbitti amanu jechuudha.
Maashaallah maashaallah jabaatte.
Ummi amma taphadhu.
Eediim taphadhu uumaa biyyee. Jabaadhu ayaa badhaasa siif hin bitaayaa.
Ayaa amma.
Mustaqfir gartee miimcaa kiyya.
Abba galmee mana barnootaa keessee baraadiim nuha.
Ee deem galmeesi mustaqfir. Madarasuma keenya keessi gama darasaa toohidaa. Cinaa dhaabbachuu qabnaa barga. Waan fi abbaa jeebeeffata.
Mee eenyu hulaa dadha'u jira mee deemi ilaalisiifan?
Eenyu?
Haadha mustaqfiriin irraa banaa.
Seeni seeniya nagaa akkami fayyaadha umma?
Alhamdulillah abbaan kee mana jira? Sheeniin jira miti?
Seeni seeni ni jiranii.
Assalaamu alaikum warahmatullahi seennu.
Wa alaikum salaam warahmatullah. Hay haadha mustaqfir isin isa walkuti walkuti.
Naataa ta'e dhiisi kursuma tanarraan ta'a.
Hay umma wal baaha.
Umaa umaa amma lakkii dhiisiniin jarjara miilarratti hin jira.
Haaya dhiisifirraa eega diddeefuu haajaan maali silaa haadha mustaqfir?
Haajaan ilma namaatu ni dhumte ni dhumteetteeti. Haajaan hedduudha isiini.
Ee laal ilmi namaa waa hedduu dhimma waa beekta. Silaa jabduun amma si fidde maali yaa'oo haadha mustaqfir?
uff bakkaan irraa jalqabuun na dhibe eessaayin eegalaa haadha mustaqfir maal iddila kana rakkoon uff dubbiin ta mustaqfiriin na dhibe ammaan tana isaan na jira dhiyoo tana namni ni beeka jaan oggoo jallatee nama darara ummii mustaqfiriitu waaqii ta'ee jettaasa mee dhaabbadhu ati dubbii nama guddaa jidduu seenine deem deem mee deem deem hojaaf tifidi haayiboteetti defi deem ani dhuguudhi sinarraa sheekh lakkii ummaanuma dhuyida hamma deem tifidi ati deem deem ni duuti deem haa mee mustaqfir maal ta'e immoo mata jabaa ta'e silaa akkas teerra wayya akkami dubba maaltu mudate bar sheekha reefin tana michii yoo jira hin haasa'uu qaanfadde maali silaa jaartii takka oggoo kan silaa akka shariyaa islaamatti deebi'anii fuudhuun ni jirti jechuun kee mustaqfir beeyta haadha haadha warraa isaa wajjin adda ba'ee jira amma immoo walit deebi'anii jiran inni immoo ni danda'amtii naan jee istaqfirullah
mee dubbii danaalleen xiqqishoo keessa qubaanumaan qaba mee xiqqishoo keessa naa ibsi qubaan qabaa sheekha atis eh, ni deeggarta jechuun mee keessa naa ibsa dura fakkeenyaaf gaafa hiikusan isiin akkam turte sadeenitti hiikeenne jechuun marraa sadii hiikee sheekha laal isiin gaaf sangaraa qabdi beeyte eegas booda ammaas eh, osuma il- isiin ilmoo san hin deeyin deeffate ni taati shariyaa teenyatti anta nagaa waan dhageenye amma dura haaya ammoo kunoo dubbii bayaana goote laal haadha mustaqfir akkam seete dubbiin silaa laal eh, akkamtu jira seete kitaaba keenya irratti laal eh, hiikkaan tunis beekta tartiiba mataasii qabdi iddaa muddaa lakkaawachuu waan jaanii jira saniif eh, osoo isiin hin deehin deeffachuudhaaf mirga qaba haaya akkana ifumaafin zanni itti badee'u mustaqfir Um, waan qabu waan yaadni keetis waama gaariidha shari'aa teenya gaafatanii keessa baruun barbaachisaadha hambar gaanaa hun dubbisiniin jeeni bar sheekha ilaa amma waliin onneetuma jira kuno inni anumatti haasawaa anumaa jalaa dite niin dhaqa kaatuboo ammaa anis qaanyiin qabdu sirri sirree dhugaarraa qaanfachuun hin ta'u alhamdulillahi baga araaramne laal gaafa san yaada musafiraanis gaafa sichumaan jira Eh, yeroo inni hiikumo ee soomana ramadaanaati beeta haftira nyaanna jeetuma masgiidaanu yaame naafi saahiba kiyya tokko hojii hogguu dheenu harbii nurra dhabe boo musafir akkasitti walit dhiifnee biraa kunne wallaahi gaafa san ni jirjire namni hiikatti ariifachuun qabu mana islaamaa cufa rabbiin diigamisa irraa oolchu dhiisii amma dhaqqabame alhamdulillahi ee baga rabbiin irraa walit deebise du'aamatti godhi gaadha mustafir keenya marhabbaa marhabbaa eessattiin rabbi kadhachuu fidhiisa mee sheekha gaa atis rabbi umrii si dheeressu gaaniin kaa'a hay hojjaa osoo ishaaf hin jenne moo Eh, lakki lakkii dhiisi amma niin jarjaraniin deema haa egaa heega jetteefu
Obboleewwan diraamaa araaramaa nuuf dhiyeessitanii fi qopheessaa diraamichaa obboleessa keenya Abduljawaad Ibraahim rabbiin isinirraa haa jaalatu galata guddaa argadhaa isiniin jenna.
Tan har'aa tanumaan goolabna qophiilee isiniif dhiyeessutti jirurraa hangam gammachuu akka qabdan waan irratee fi waan itti dabaluu qabnu nun gaha. Kana fooyyessuuf yaada keessan komantii irratti nuuf barreessuu hin dagatinaa.
Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaa rabbi keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa aakhiraa argadha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.
نور الهدى صور قلبي مسلمة
ah, ah, ah.